abana mbere na mbere abana mbere na mbere abana mbere Itetero.
Itetero.
Itetero.
itetero itetero itetero itetero itetero itetero itetero
kanyoni ubu ntitumaze gusimbuka nk'inshuro zirenze ijana noneho unanura imbere yanjye kuko baka oya erega njyewe nuko nsimbukana imbaraga kandi vuba nawe wowe usimbuka gahoro wiririmbira ntabwo nshaka kwinaniza kuko mu kanya ntare na kanyana nibaza n'umugozi mwiza barimo kuboha turongera dusimbuke twese gahene gahene reka njye kureba ikintu arimo akora ndaje tujyane wasanga yabonye akantu gashimishije ikiganiro cy'abana itetero mugikurikira kuri radiyo rwanda buri wa kabiri guhera saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu z'umugoroba mwongera kandi kugikurikira buri wa gatandatu saa tanu n'igice turabasuje abakunzi ba radiyo rwanda ngewe teta nanjye cyusa tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana n'ababyeyi itetero bana nshuti zacu yambi twari dukumburanye rwose amakuru yanyu twizere ko mukomeje kuryoherwa n'ibiruhuko by'iminsi mikuru kandi ko mwishimiye gusangira natwe noheri y'abana kuri radiyo rwanda nibyo rwose mu kiganiro cy'ubushize batubujije kujya dukinisha ibipirizo twatoraguye mu murima w'igikoni cyangwa mu myanda kuko bishobora kudutera indwara iyo turimo kubihaga tubishyiramo umwuka sibyo mwite rwose teta uyu munsi bakame yaje ku irembo yambaye ubusa byamugendekeye gute bana inshuti zacu ntimujye kure nasi ababyeyi bacu bo bayishyuye iki uyu munsi ababyeyi mu kiganiro cy'ubushize twasobanurira impamvu ari ngombwa kwirinda gukoresha imiheha ibipirizo n'ibindi bikoresho bya purasitike bikoreshwa inshuro imwe gusa uyu munsi turasobanurirwa impamvu ari ngombwa kureka umwana akagira uruhare mu bimukorerwa no mu gufata ibyemezo ngaho rero mwese ntimuve ku murongo wa radiyo rwanda mudacikwa
mushobora no kutwohereza ibibazo cyangwa ibitekerezo byanyu mu birebana n'ikiganiro itetero munyuze kuri facebook ya radiyo rwanda mushobora kandi kutwohereza ubutumwa bwanyu kuri whatsapp ya radiyo rwanda kuri nimero ikurikira zeru karindwi mirongo inani na rimwe mirongo ine na karindwi mirongo irindwi na kabiri makumyabiri na rimwe
noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu
Urimo gushaka icyawukanya.
Ndimo gushaka agatambaro k'umwana ngo dukine.
ntabwo kari aho kanya ejo gahene yagashyize mu gakapu ke kandi koko n'indi ugafite wumva barera nari nibagiwe Dore na Bakame araje. E? Ko Bakame yambaye ubusa byagenze bite?
baka ko wambaye ubushyurashyushyu cyangwa ufite umuriro mwinshi baka urarwaye Ntabwo mfite umuriro nta nubwo nshyushye. None si ibyo wize byo kuza aha ku irembo wambaye ubusa ni ibiki?
buriya gushyira umupira ku rutugu aho kuwambara nibyo bigezweho si byo baka Niyo byaba bigezweho njye- njye sinasohoka mu nzu nambaye ubusa da ego mani. Ese ubwo naba natewe n'ibiki?
Nuko rero nutambaye uwo mupira urarwara. Zana ako gatambaro dukine gahe.
Mwaje tugakina umupira se?
nta mupira twazanye baka reka mfate uyu wanjye muzingazinge mubangemo umupira ari wo dukina ye uwo mupira wawe ntawo nshaka nta n'uwe nigeze nkunda nihagira unzanira ikirere mbagemo umupira neza ntiwafata umupira wawe uwanyu bakuguriye ngo uwangize Cyangwa waracitse.
oya nimuse sinigeze nkwambara kuko nawukunda uwangira ikiza ko mbona ari mwiza baka nagira ibara ndikunda iwacu wawuguze nawe ushaka nkababwira ko nkunda umutuku baranga bangurura w'ibara ry'umuhondo yo niba ubona ari mwiza witwarire gari ye sinzawambara yego we Oya gahe. Ntiwatwara umupira wa Bakame ngo we asigare yambaye ubusa.
uyu mupira iwacu wawuguze kera ariko si mwambara none mama yabyutse awunyambika ku ngufu ngo kuko ugiye kunsiga narawambara amafaranga bawuguze yabapfuye ubusa utawambaye baka mama yanegetse kuwambara ku ngufu ngeze aho atandamukuramo ntabwo umupira wawe tuwukinamo umupira baka n'ukuntu mama wawe yawuguze amafaranga ashaka ni hahandi si mwambara rero
nuko rero turebe undi mukino dukina ku buryo bakama atajya mu byatsi kuko byamubaba yakoga bikamuca baka ntufite ubwoba bw'isusa uzi ko ryakuba bugafuruta dore mama wawe waje kugutwara akanyoni mama muze muyambire mama wanjye mama kanyoni yambi abana ese ko wa- wambaye ubusa byakugendekeye bite baka iwacu banguriye umupira nashaka none banegetse kuwambara ku ngufu none bakame yawukuyemo ahitamo kwambara ubusa ngo iwabo bamuguriye ibara adashaka ngo iwacu iyo bagiye kungurira imyenda turajyana nkahitamo iyo nkunze
baka cyambara umupira harakonje ndaza guca mu rugo mvugane na mama wawe maze uzangurire umupira w'umutuku w'ibara nkunda turavugana yego we murakoze mama kanyoni Oh, teta karame wumvise ukuntu bakame yaje ku irembo gukina n'abandi bana atambaye hejuru umupira mama yamuguriye kubera ko atawukunze yego disi cyusa nanjye birambabaje pe none se bana nshuti zacu ngaho namwe nimutubwire mwebwiye ababyeyi banyu bagiye kubagurira imyenda cyangwa ikindi kintu babanza kubabaza ibyo mwifuza nashakaga ko bangurira imyenda ntayo banguriye banguriye ikanzu y'umukara nashakaga iy'umweru banguriye inkweto z'umukara nizo nashakaga nashakaga ishati y'udutente ba- bagahita bampa itariho udutente mbabwira ngo mbashaka umwenda w'umutuku hanyuma bakawungurira Oh, shatse usa karame uzi ko nanjye bigeze kungurira umwenda sinkwambare kubera ibara ryayo narikunda igihe ababyeyi bacu bagiye kutugurira imyenda cyangwa ikindi kintu tujye tubasaba batugurire ibyo dukunda sibyo noneho mbere yuko tujya mu ishuri tubanze dukine tubyine twishime twese
papa babyeyi banjye nzabakunda iteka nzabatetera bashimishe nzabatanga batangaye bana b'amarume bana b'amasenge babyara banjye nimuze dukine duteka iteka
abana mwayumvise twicare hafi ya radiyo dukurikire mwarimu wacu
muraho neza nshuti zanjye muri kumwe na mwarimu wanyu mukakinya na pauline bana nshuti zanjye muribuka ko turi mu mwaka wa mbere kwiza uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu ku butaka ari bwo imodoka amagare n'ipikipiki kandi twabonye ko kugira ngo twirinde impanuka ziterwa n'ibinyabiziga ko mugomba kujyana n'umuntu mukuru akabambutsa umuhanda murabyibuka tugeze mu mwaka wa kabiri muribuka ko twize uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu mu kirere ari bwo indege uyu munsi rero tugiye kwiga uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu mu mazi nkaba nifuza ko isomo ryacu rirangira buri mwana wese ashobora kuvuga uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu mu mazi nshuti zanjye uyu munsi nabateguriye inkuru ivuga ngo twatembereye ku kiyaga niba mwiteguye rero reka nyibasomere twatembereye ku kiyaga mu biruhuko umwana witwa rwema n'ababyeyi be bamujyanye gutembera ku kiyaga avuyeyo abwira abana b'inshuti ze iby'urugendo rwabo ati uzi ko mu mpera z'icyumweru twagiye gutembera ku kiyaga tugezeyo twabonye ubwato buturuka hakurya butwaye abantu n'ibintu byinshi bageze aho twari turi ku nkombe bavamo papa aratubwira ati nimureke twinjire mu bwato tujye gutembera mu mazi tujye no hakurya y'ikiyaga nuko mbaza papa nti papa ntituri bugwe mu mazi aravuga ati oya ahubwo reka twambare umwambaro w'ubutabazi mbaza umuntu wari utwaye ubwato umwambaro w'ubutabazi icyo ari cyo aransubiza ati iyo uri mu bwato ukagira impanuka uyu mwambaro utuma utarohama ukaguma ureremba hejuru kugeza igihe abantu baje kugutabara nuko tujya mu bwato ariko mbanza kugira ubwoba kuko bwari ubwa mbere ngiye kubujyamo hanyuma ubwoba burashira ngenda numva umunyenga ndeba amazi tuvuye mu bwato nuko turataha numva nishimye cyane ko nagiye mu bwato shimira papa ko yantembereje musaba ko tuzasubirayo bana nshuti zanjye inkuru yacu yabashimishije ndabashimiye cyane ko mwanteze amatwi none rero reka mbabaze ibibazo numve ko inkuru yacu mwayikurikiye neza none se abana rwema n'ababyeyi be bagiye gutemberera hehe ni byiza cyane rwema n'ababyeyi be bagiye gutemberera ku kiyaga none se inshuti zanjye ku kiyaga bahabonye iki mubisobanuye neza cyane ku kiyaga bahabonye ubwato butwaye abantu n'ibintu none se inshuti zanjye ubwato bugendera ku butaka ni byiza cyane mubisobanuye neza pe inshuti zanjye mu gakuru kacu batubwiye ko umwenda w'ubutabazi umarira iki abagiye gutembera mu bwato mubisobanuye neza cyane abana isomo ryacu ntaho rirangiriye murabeho naho ubutaha
abana murabyumvise umwanya wo kumva umugani urageze nibyo teta kandi nyagukuru yadukomereza umugani w'agafundi bana mwese muze tumusange yadutegereje
abana karamenyogoku mumeze mute tumeze neza nyogoku yo ndabishimiye cyane uyu munsi rero ndagarutse bakomereze wa mugani w'ubushize harya twari twabonye uwuye yego twari twabonye umugani w'agafundi w'agafundi amashyi amashyi eh, agafundi akanyoni sibyo Eh, ngo kakundaga iki kakundaga gushora indabo gusura indabo amashidisi we umwana mwiza Eh, aha rero ni aha twari twagarukirije ko gakunda kujya mu ishyamba kureba uturabo dutandukanye noneho rero ngo kanezezwa no kureba aho andi moko y'inyamaswa ateraniye mu ishyamba ari iziguruka nka we ari n'izirisha ibyatsi ari iziguruka ni ukuvuga mu ishyamba habamo inyoni nyinshi sibyo ariko hakabaho n'izirisha ibyatsi Eh, ntimubizi sibyo yego nyogo Eh, zigendera hasi zitaguruka Eh, ziba zitandukanye noneho gafundi rero ngo akanezezwa kandi n'inyamaswa ziba mu mazi no hafi yayo murabizi ko mu mazi habamo inyamaswa yego nyogoku ni nk'iyihe yo mu mazi yego wowe ifite isuwe ubwo rero ngo gafundanezezwa no kubona inyamaswa ziba mu mazi no hafi yayo ngo hari n'ubwo ahasanga n'izihiga zikarya inyama Eh, zihiga zikarya inyama mwabyumvise yego nyogo ziratandukanye zose izirya inyama ni nk'izihe buriya mu ishyamba di Eh, yego intare Mm. rwose urumva ko mukurikira murabizi izi nyamaswa gafundi zose rero iyo azirebye abona ari nziza cyane ngo hari ubwo yagurutse agera aho ananirwa ati yewe reka nduhuke murumva yego nyogo ati nananiwe reka nduhuke natwe reka turuhukire aha ngaha tuzakomeze ubutaha sibyo yego nyogo abana beza mwiha amashyi mwiha amashyi yego yego yego twumvise mw'icyo ubu yego kugira amatsiko Eh, y'ibintu byose kugira amatsiko ushaka kujya hirya ngo urebe akantu urebe akandi wowe Eh, ku- gu- ku- ku- kugira amatsiko yo kumenya ibintu utari uzi kugira ngo nawe ubimenye nawe ubimenye noneho u- urukundo turiya tunyoni tugaragaza urukundo tugenda turi hamwe ari twinshi bivuga urukundo kandi tugasangira ibyo twaronse uwo munsi sibyo yego nyogo Eh, natwe rero tugira urukundo muri bagenzi bacu sibyo yego nyogo muri abana beza rero tuzakomeza ubutaha yego nyogo amashyi mwiha amashyi abana beza
Oh, mbega umugani mwiza we cyusa karani wumvise ukuntu gafunda akunda kujya kureba izindi nyamaswa mu ishyamba yego disi teta kandi udufundi tugira urukundo tugasangira byose bana nshuti zacu tujye tugira urukundo dusangira byose na bagenzi bacu sibyo noneho mbere uko turuhuka tubanze turirimbane indirimbo mwayiheruka gasi twatangiye
Akanyamaswa keza ko mbona wishimye n'iki cyabiguteye ngo natwe tugufashe erekane ko mpora nk'abanyeshuri mwe iyo mbona mukina numva nabakinamo ujye uza twikinire ntabwo wibujijwe wenda bazatwigisha kuguruka nkawe kuguruka nkawe
Oh, mbega byiza we abana murishimye natwe turishimye cyane pe ubu se ntitunaniwe muze turuhuke
umunsi mwiza papa na mama isabukuru nziza
ye uzi ko ntarenze ko abana banjye rwose bazi kuririmba neza gutya Na- nanjye nihaye amashyi rwose Eh, yewe, yewe. Eh, umva- umva abana rwose sha- muze rwose basomye ku gacupa eh? muririmbye neza rwose gaho rwose ntuha abana inzoga harimo reka bagere inkwi abana banjye bo barabizi ntibashobora gusoma ku nzoga rwose ntibiganiraga da shimira akamari rero kuko wenda abona bamaze no kuyihana ngo ikihigi uvuze ko nasinze abe marekera nta kibihigira avuze gusa gusa ari uri mwiza rero ahubwo inshuti zanjye ahubwo ni ngewe ubashimira rwose Eh, kuba mwaje tugasangira ibi byishimo Eh, si twari twanakuza.
tugafatanya kwizihiza isabukuru y'imyaka icumi ngewe na mariya roza tumaze turushinga
ese ubundi ahubwo mariya roza arebe ko atagaragara kama nimubwira se da ubu se na nyuma y'imyaka icumi kuko aracyisha mu mbere oya mu mwanya muto rwose arabaje n'abana Eh, maze pasitori adufashe gushima imana uramubyumva mukamuri ukopere rwose natwe ubutaha tuzizihiza isabukuru tumaze dushinze ubwo ariko harya twashakanye ryari ngaho
gusa ntabyo nibuka nanjye igihe sinapfusha amafaranga ubu uzajya ashyira mu bintu by'iminsi mikuru idasobanutse ntayaranguje imari se nkayicuruze se nkayibyaza umusaruro cyakora kama ntibyumve nabi si inkugaya Eh, nishimiye rwose ko wadutumiye gusa nyine nkunda n'ukuntu uri umugabo utuje nubwo ntashobora kukwigana ngo mbishoboreke oya ntibyaza mwigana kuki papa cyori yambaye nka rero niko kama aka gahungu kaza kaguhungiraho kambaye ubusa saa kawera ko joro bagana kutumwana
hanze nguyu bigenze bite se ko umwana aje mu bashyitsi yambaye Ko ushobora kuba- ko ushobora- barakubonera agapipisha oya ariko muri kumwana ibi nibyo biryoshya ibirori Oya, oya, habimbaza yambaye akanyoni mu bantu koko habimbaza. Bwira manza ze yambaye.
Ibi ni ibintu ikagenda ikajya kwambara Danze sinshaka kwambara uwo mupira aho ngaho mwari bagiye kumugurira nawe umwenda mushya w'umunsi mukuru akaba ariyo mpamvu yivumbuye oya nshuti y'umuryango ntabwo twibagiwe kugurira abana mama nayo afite bose baguriwe imyenda mishya hahagaze ko kambaye inyoni gusa ibi byo kwambara ikabutura shaka
biki Ibi- ibi- Ibi ni akazamuriwe. Umwana tumugurira imyenda mishya none yanze kuyambara.
hagenze bike.
Genda mwambike kama wenda wowe baragukundira.
oya we sinshaka uwo mupira cyambara positeka sigaho kamara sigaho umwana ashobora kuba afite ikibazo Abana baba baratsinze.
Ikibazo kimubuza kwambara izo Eh, eh, manzi umwenda gusa iyi ziri hano abanyarwanda.
Eh, eh, niko mama hmm? kuki udashaka kwambara imyenda bakuguriye Ha- hari him igishushanyo uzi ko ishushanyijeho koko.
igishushanyo tuye ubwoba imbwa we oya nimusige hoteli nimwumva ko umwana afite ikibazo Ikibazo Eh, muzi cy'igishushanyo.
ko atinya imbwa none mwe mwamuguriye umupira uri hino Oh, mbese si igishushanyo.
si igishushanyo Ndabizi nyine ko atinya imbwa Mm.
ariko sinumvaga ko kwambara umupira uriho imbwa byamutera ubwoba.
none se mariro waramubajije Mubaza iki se? Nagiye mu isoko ngurira abana imyenda nk'isanzwe.
aho rero mwarakosheje gute se kuki mbere yo kugurira abana imyenda mutababaza niba bayikunda umugisha inama se umwana aho kubagurira imyenda banga cyangwa ibahungabanya izo naho oya higi oya ndakomeje rwose kuko abana abana nabo bafite uburenganzira bwo kwihitiramo ibyo bakunze akagira nakwitwa higiro ibyo simbyemeye sinagisha umwana inama uko ndamukugura erega abana bagiye kudutegeka erega mani
uko bazadusuzuma yewe nanjye ndumva bigoye ubwo se umwana ahisemo umwenda nge ntakunda si ikibazo mariro ntubona se ingaruka zo kugurira umwana ibyo adashaka atakunze yanze kwambara uyu mupira Ni bo agacisha w'umunyafu izuba ubwo umwana ashegeye imyenda tudafitiye ubushobozi twabigira Aha, noneho natwe ariko uragira ngo tuzibaharize
nyine biragoye kubyumva eh, kuko mwamenyereye guhitiramo abana banyu ibyo mwe mushaka cyangwa mukunze ntimutitaye ku bitekerezo byabo Unzi.
murana ibyo da Eh, niyo mpamvu nabo mugomba kubaha uruhare rwabo mu muryango Eh, bagatanga ibyifuzo byabo maze mukabiganiraho ukagisha inama keza manzi mbabarira nakubabaje mwana wa ngwino tujye mu cyumba uhitemo imyenda ushaka ariyo wambara sibyo yego we ndambara umupira w'icyatsi ntimureba ko umwana yishimye kuko agiye kwambara umwenda akunze
cyakora da mpereza icyo gicuma mariyaro
mu birori byo kwizihiza imyaka bamaranye bashyingiranywe kwa kamari na mariya roza mu buryo butunguranye manzi yaje yiruka arira yambaye ubusa asanga asa aho yaganiriraga n'abandi na mariya roza amukurikiye ese ababyeyi ni iyihe mpamvu ari ngombwa kureka umwana akagira uruhare mu bimukorerwa no mu gufata ibyemezo muze twegere impuguke twa forodwari tuyishimire ndi umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe eh, imikurire no kurengera umwana eh, by'umwihariko nkaba nkurikirana ibikorwa cyangwa nshinzwe eh, ibikorwa by'umwana uruhare rw'umwana mu bimukorerwa kureka umwana akagira uruhare mu bimukorerwa no mu gufata ibyemezo eh, ri- rimwe mu mahame agize uburenganzira bw'umwana icyo ni icya mbere ariko kandi binafitiye akamaro umwana binafitiye akamaro aho atanga ibitekerezo icya mbere bizamura ubwizere bw'umwana self esteem na self belief akumva yuko nawe hari ibitekerezo ashobora gutanga kandi bikagira akamaro kandi bigahabwa agaciro iyo akuriye muri ubwo buryo bwo kumva ko yatanga igitekerezo kikagira akamaro n'ibitekerezo bye birakura ndetse akagira n'imbaraga zo gu- zo gutekereza ibintu bigirira akamaro ibimukorerwa hanyuma icya kabiri eh, bituma yiga gutekereza ibintu byiza akamenya ko ibitekerezo bye bihabwa agaciro mu gutekereza kwe akagerageza gutekereza ibintu bitanga umusaruro niba ari umwanzuro ugiye gufatwa mu muryango agatekereza ikintu yatangaho nk'igitekerezo eh, bikagirira akamaro eh, umuryango bituma kandi imyanzuro yaba ikomeye ireba ubuzima bwe imufatirwa atayirwanya kuko aba nawe yayigizemo uruhare bigatuma rero eh, hari ibintu byinshi bitangirika cyangwa bidapfa ubusa kubera ko byafashwe batamubajije batamu atatanzeho ibitekerezo bye ibyinshi ababyeyi bafataho ibyemezo cyangwa bakora bireba umwana haba mu buzima busanzwe mu mikurire mu by'ibanze kwambara kurya kwiga ibintu nk'ibyo byinshi biba bikeneye ko umwana abanza kugishwa inama cyangwa kubazwa bitewe nanone n'imyaka ye eh, n'igihe agezemo ibyo byose rero yaba iby'imibereho ya buri munsi yaba ibimufitiye akamaro mu kwiga kwe mu gukura kwe mu mibereho ye ya buri munsi byaba ibireba umuryango ukora byaba ibimureba n'ibitamureba umwana aba akeneye kubitangaho ibitekerezo ndetse no kubigiramo uruhare kureka umwana akagira uruhare mu bimukorerwa no mu gufata ibyemezo bifitiye akamaro mbere na mbere umwana ku giti cye bifitiye akamaro umuryango abamo cyangwa akomokamo bifitiye akamaro umuryango mugari ndetse binafitiye akamaro igihugu mu bintu umwana yagizemo uruhare agira umwete wo kubyitaho ikintu cyaguriwe umwana yakigizemo uruhare cyangwa yagitanzeho ibitekerezo ntabwo gishobora kwangirika rero arakirinda agifata nk'iki babyeyi murabyumvise ko ari ngombwa kureka umwana akagira uruhare mu bimukorerwa no mu gufata ibyemezo kuko bituma umwana yakira neza icyo akorewe kandi nanone bikarinda igihombo kuko ushobora kumuhitiramo ibyo atagizemo uruhare akabyanga nshuti zacu ikiganiro itetero twabateguriye kiragenda kigana ku musozo reka duhe ko ari mama koreta atugezeho ibitekerezo by'abakunzi b'ikiganiro itetero teta nawe cyusa ndabashimiye namwe ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro itetero ibitekerezo tugiye kubagezaho n'iby'ikiganiro cy'ubushize aho twasobanuriye ko tugomba kureka gukoresha ibikoresho bya parasitike nk'imiheha ibipirizo n'ibindi bikoresho bya parasitike bikoreshwa inshuro imwe gusa kuko bigira ingaruka mu kwangiza ibidukikije kubera ko babijugunywe bigira ingaruka ku binyabuzima byaho duhere ku gitekerezo cya biziyaremye aloyizi ati kuri igihe ndumva gukoresha ibikoresho bya parasitike bigira ingaruka mbi ku bidukikije kuko utemerera amazi kwinjira mu butaka aho byajugunywe erega nk'amashashi iyo bayatwitse yohereza ibyuka bihumanya mu kirere kandi bikaba byanatera indwara z'ubuhumekero ku bantu bakuru ndetse n'abana banamwana paterne aravuga ko abana rwose badakwiye gukinisha ibikoresho bikoreshwa inshuro imwe bya parasitike kuko bitabora kandi byangiza ibidukikije bigatuma duhumeka umwuka utari mwiza bitewe n'uko ibikoresho bya parasitike byajugunywe dusoreze ku gitekerezo cya bowazi ati impamvu y'ingenzi ni uko ibyo bikoresho bya parasitike biba bikozwe mu binyabutabire bishobora kwangiza uwo mwana dushimire biziyaremye royizi banamwana paterne na bowazi ku bitekerezo byiza batugejejeho mama koreta turamushimiye bana nshuti zacu namwe babyeyi bacu twe kumwe muri iki kiganiro itetero turabashimiye ntimuzacike n'ikiganiro itetero cy'ubutaha reka tubashyikire iyi ndirimbo ibashimishe mwari kumwe na cyusa nanjye teta bayi bana nshuti zacu bayi namwe babyeyi bacu imana ibarinde turabakunda
Heute n'umwaka urashize uze mfashe byishime duhigure n'imihigo twahize tubabaye muramenye nimwibeshye imana ntiyibagirwa kandi niza kwibagirwa mu gihe cyose ukiriho areruya musagira umwaka mwiza kandi imana izabafashe icyo ni byo mbasabira areruya musagira umwaka mwiza kandi imana izabafashe ibyo mbasabira nibwo bariya mwavukanye bageze ahacecekerwa kandi wowe ntacyo watanze ubu ukiriho uyu munsi dore jyewe icyo mbifuriza mubayeho mwana yacu yaturinze twese twese tukaba tukiriho none areruya musagira umwaka mwiza kandi imana izabafashe ibyo ni byo mbasabira ahari se waba uri umwana cyangwa se ukaba umubyeyi waba uri n'umutegetsi cyangwa se umuyobozi dore jyewe icyo mbasaba tetero ikiganiro mfite mu gikurikira buri wa kabiri saa kumi n'imwe n'igice mukongera kugikurikira kandi buri wa gatandatu saa tanu n'igice abana mbere na mbere